dura dursoo suuraan tun suuratu zumar je'amti isiin suuraa makkaati aayata shantamii lamaa shantamii sadii shantamii afurii malee sunta madiina'aati aayaanni isi'ii torbaatamii shani lakkoofsi isi'ii soddomii sagali بسم الله الرحمن الرحيم jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuuti tanziilul kitaab qur'aana buusun min alloohi rabbirraayi nama birarraayi miti alcaziiz rabbii yookaa waaqa waa hunda injifatu alhakiim kan xikmaa qabu kan wanni inni dalagu akka maleen taane إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق يا إرجماخي يا محمد نتي قرآن هكان سر التبوفن فاعبد الله ربي توكتش عبادي مخلصا له الدين دين كيساف قل قل ليسي كان وان دليدو إساجته dalaydu kan waan dhiiftu isaa jettee dhiiftu. Alaa lillaahi diinul khoolis. Dhagaya diin qulqulluun kan rabbiiti diin inni itti ajaje sun rabbii tokkicha malee waan biraa gabbaruu dhabu diin rabbiin tokkichaa. lamaa miti sadii miti hiyyaanne diin haqaatii miti والذين اتخذوا من دونه أولياء ور ربي أجت سنما يوكا نما يوكا تابوتا ربي قد أتي إبادو هقا أينيتو إسن أومي أينيتو أبوتي تيسن أومي eenyutu dachi'ii samii waan isin jiraataniin isinii uume je'aniin waaqa gudda'aa waa dhaga'aa fi sanama yookaa taabota yookaa nama nuti rabbi jennee ibaannu yookaa gabbarru kanaa mitii je'an maa nacbuduhum duuba hoggaa maali faayidan isin rabbi dhiiftanii waan kana gabbartaniif je'aniin wanni je'an wanni sanama takkaa taabota waliyyii godhannee gabbarruuf waan biraatifii miti waan biraatii hin gabbarru hin dhibaannu. إلا ليقربونا إلى الله زلفى هاجر ربي نؤيس نئيف هاجياك يا ماء ربي برتي نشفع نئيف جأن أك ربين شفاعة سنما يوكا تابوتا هنك إيبل هن بيخني دوب ربين أكجئ إن الله يحكم بينهم rabbiin guyyaa boruu kuffaara fi warra haqaa jiddu'utti firdii godha fi maahum fiihi yakhtalifuun waan isaan irratti wal dhaban keessatti warra isatti amane jannata geessee warra isatti kafare ibidda seensisee inna allaha laa yahdii man huwa kaadhibun rabbiin nama hijibaa rabbiin ilmoo qaba je'u karaa haqaa hin qajeelchu كفار نما كفري كيس وسنا بي كان ربي إسا أومئيسي وان برا قبرو حق أهن قرسيسو إني نما بيكاء جلتي لو أراد الله أن يتخذ ولدا ربين أدو إلمو قد أتوفئ أكا إسان ربين إلموك أبجئني خجبانيتي لاصطفى مما يخلق ما يشاء سلاوان أومر وان فده وان إفي فده maraxatee yookaa filatee ilmoo godhata waan isaan isaa filanii ilma rabbiiti je'anii ni miti nabi'iisaa bakka namni dhalateen dhalate kan nasaaran ilma rabbiiti jettuun ormi kiristaanaa ilma rabbiiti je'uun takkaa uzayrii amata dhibba rabbiin ajjeesee kaase kan yahuudan ilma rabbiiti jettuunii miti waan biraati waan babbareedaa ifii uumee qaburraa filatee ilmoo godhata waan isaan isaaf filanii miti haa tayuu rabbiin waan uumerraa ifii filatee ilmoo godhatuu hin feene namni biraa waan inni uumerraa ilma isaa filuu hin feene tanaaf jecha rabbiin akki je'e subhaanahu rabbiin ilmoo godhatu irraa qulqullu'u ilmoo qabaatun waan isaan hin malle maaliif ilmoo qabaatun jaartii qabaatuutti haajamti jaartii fuudhanii cinqii isi'ii ba'atanii wajji bulu'utti haaja'aatu nama geessa ilmoo booda hoggaa dulloomne nu gargaartu haa nuu dhaltu'uuf itti haajamanuu waan biraatii itti haajamanuu kun hundinuu waan ir'ummaa mul'isu. rabbiin kan waa takkatti hin haajamne mee akkamiin ilmoo qabaata huwa allahu alwaahid rabbiin tokkicha kan waa takka keessatti fakkaataa hin qabne odoo ilmoo qabaatee rabbiin tokkichaa waa takka isan fakkaatun inni waa takka hin fakkaatun ni hafa waan ilmoon abbaa fakkaattuuf duuba rabbiin fakkaataa qabaatun fafa ir'umma alqahaar rabbiin tokkicha waa hunda injifatu خلق السماوات والأرض بالحق ربين هكان سمئي في دتشي تربا أومه يكور الليل على النهار Rabbiin halkan guyyaa keessa seensisa halkan gabaabsee hanga gaafin saa'aa kudhan qofa godhutti biyya gar'itti guyyaa dheeressee hanga gaafin saa'aa kudha afur gayutti ويكور النهار على الليل rabbiin kan guyyaa halkan keessa seensisu waan guyya'arraa ir'ate halkanitti ida'ee dheeressee wasakhara shamsa walqamar rabbiin kan adu'uu fi ji'a laaffise akka itti fayyadaman godhe kullun yajirii adu'uu fi jiini faaga isaanii keessa karaarraa isaanii kan rabbiin irra kaaye keessa deeman irraan maqanii li'ajalin musammaa hanga yeroo beekamtu'utti tan rabbiin hangasitti deemaa je'ee maqaa isaaniif dhaye sun guyyaa qiyaama'aati gaafa guyyaan qiyaama'aa gaye adu'uu fi jiini ni dhaabbatan dalagaan isaanii dhumte waan warri isaan uumamaniif addunyaarraa aakhiraatti godaananiif takkaa godaaneef jecha alaa dhagayaa ilaala ilaala huwa alaziiz kan waan dubbanne dalage rabbii tokkicha jabaa nama isatti balleesse qixaatu al kan nama isatti amaneef araaramu khalaqakum min nafsin waaxida rabbiin dandeeytii isaatiin lubbuu takkitti irraa takkaa lubbuu takkarraa isin uume sun aadamii ثم جعل منها زوجها إيجسي نفسي تكتي سنرا آدم الرا جارتي إساء إساف أومه أكا نمني والفكات أوفي والهرون أرجموف جج هو آدم الرا أومه إسارفه cinaacha isaa kan bita'arraa fuudhee uumeef kan hoggaa hirriibaa ka'u dhalaa guutuu if biratti argee fuudhee ilmaan irraa hore وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ربين بيلد أرى قص سديت إسني أرقم سيسجرة yookaa buusee jira beeyladaa buusun waan rabbiin sami'ii buusun jiraatti jechu maaliif rabbiin rooba sami'ii buusee waa magarsee waan magarse san horiin nyaataa sun akkuma waan beeyladaa sami'ii buuseti. takka beeyladaan sami'ii bu'uun bu'iinsuma waan sami'ii bu'een jiraatte jechuu miti maaliif wanni odeeffame rabbiin beeyladaa jannata keessatti uume aadamiitu ifii wajji jannataa buuse akkuma sibiila ifii wajji buuse. kanarratti deemnee wanni aadam jannataa ifii wajji buuse takkaa fide sanirraa uud takkaa cuud aarfatan ulee muusa'aa muka aas je'aniin hajarul aswad khaatama suleymaan beeyladaa sibiila. gosti beeylada'aa saddeettan rabbiin nuu buuse gaala loon re'ee hoolaa afranirraayuu dhala'aa dhiira waliigalli saddeeti يخلقكم في بطون أمهاتكم ربين قراها لتيسني كيستي إسن أومه خلقا من بعد خلق أوما أوما بودا درة جراها أتهسني كيستي بشان إيرا في الأرى بيوترتن إيجسي إيجا إتتا ترتن أمو إيجسي suuraa namaa guutuu taatanii jiraattan yookaa teessan. في ظلمات ثلاث دكان سدي كيس جراتا دكانت سدين تكا دكان قرآتي تكا دكان قداميسات تكا دكان هبات إيتي ذلكم الله ربكم كان وان دب النسان هند أومي ربي كيسني waaqa abbootii teessaniiti lahul mulk mootummaan tan isaati laa ilaaha illaahu isa malee rabbiin biraa kan ibaadaa haqa godhatu hin jiru fa'annaa tusrafuun mee akkamitti isa ibaaduu dhiiftanii nama biraa ibaaduutti gortan akkamitti isa qofa gabbaru irraa dhoowwamtan in takfuruu waa takka beekaa hundi keessan yoo kafartan waaqa waa takka godhuu hin dandeessanii فإن الله غني عنكم rabbiin isinii fi ibaadaa teessanirraa dureessa walaa yardaa licibaadihi lkufr rabbiin gabrootan isaatiif kufrii hin jaalatu odoo kufriin namni kafaru fedhii rabbiitin taatelle'ee takkaayuu ta'elle'ee haa tayuu hin jaalatu maaliif jaalalaa fi fedhiin adda wahayyuu fedhii rabbiitin taati hamtuu taatuu toltuu taatuu haa tayuu yoo hamtuu taate ni fedhe malee ittin ajaju hin jaalatu yoo toltuu taate ni fedhaa itti ajajaa ni jaalata. Bakka tana waa afurtu jira tokkoffaa rabbiin hogiin waan fedhe kan itti ajaju qaba sun imaana warra amaneeti lammaffaa hogiin. waan hin fedhin kan ittin ajajin qaba sun kufrii warra amaneeti sadaffaa hogiin waan itti ajaje kan fedhin qaba sun imaana warra kafareeti afraffaa hogiin waan fedhe kan ittin ajajin qaba sun kufrii warra kafareeti. gaaf tokko nama haqaa tokkoo fi muctazilaa tokko jidduutti moromaan argamte muctaziltichi khayrii rabbiitu fedhee sharrii inni feene ja'a ammoo inni warra haqaa khayri'ii fi sharrillee rabbumaatu fedhe. wanni takkalleen fedhii rabbii malee hin taatu je'a isa haqaa kanaan sunnicha je'an ammoo isa kaanin muctazilicha je'an duuba muctazilaan kun sunnicha dubbii barbaadu'uu jecha rabbiin waan hamtuu fedhu irraa qulqullaaye jedhe jennaan sunnichi rabbiin waan inni fedhe malee waa takkalleen toltuu taatuu hamtuu taatuu mootummaa isaa keessatti argamu irraa qulqullaaye jedhe jennaan mu'tazilichi rabbiin keenya sharriin fedhaa jedhe jennaan. sunnichi silaa dirqi'iin kan inni hin fedhin mootummaa isaa keessatti argamtii jedhe jennaan mu'tazilichi rabbiin yoo qajeelloo takka imaana na dhoowwatee kufrii natti mure naaf tole moo natti roorrise jedhe jennaan sunnichi akki jedhe. rabbiin waaqni yoo waan kee si dhoowwate sitti roorrise ammoo yoo waan isaa si dhoowwate namni waan ifii akka fedhe godhuu qaba jedhe akkasitti mu'tazilichi afaanii qabamee waan dubbatu wallaale tanaaf jecha wahayyuu fedhii rabbiitiin fedhii waaqatiin taati jechaa yaanna. وإن تشكروا يرضه لكم أمو يو ربت أمنتني قالت إساف قلشتا ربين إسن الرجالة قالت يوكا ثواب إسني كنة ولا تزر هنبأت وازرة لبون دلويت تكلين وزر أخرى دلي لبو براه dilii lubbuun biraa dalayde namni tokko qixaaxa kufrii nama biraa hin ba'atu ammoo namni wahitti nama qajeelche dilii ni qabaan je'an dilii qajeelchuuti malee dilii waan namni biraa dalageetii miti ammoo wahitti nama qajeelchuun dalagaa isaati malee dalagaa nama biraatii miti ammoo lubbuun diliin qabne lubbuu dilooyterraa dilii ni ba'atti yoo lubbuun dilooyti sun islaama taate ma'anaan kana yoo rabbiin nabiyyii fa'aaf nama dilaaye tokko shafa'uu iznii godhe namichi sun faayidaa shafaa'aa sanii ni argata jechuu summa ilaa rabbikum marji'ukum isin yaa gabroottan kiyya guyyaa qiyaama'aa gara kiyya gara rabbii keessaniiti deebitan فينبئكم بما كنتم تعملون دوب وان اسن دليدا هند اسنيف أديس الرائس قافت أجج إنه عليم بذات الصدور ربين وان قلبين ما كيس جر كان تكا نمنهن دبة بيخا وإذا مس الإنسان ضر nama kaafiraa tokko balaan yookaa dararaan yoo tuyxe isa tuyxuu nama isaa horii isaa tuyxuu dacaa rabbahu yaa rabbinarraa deemsisi je'eeti rabbii isaa kadhata muniiban ilayhi gara rabbii deebi'ee waan rabbii achitti gabbaruu ture dhiisee sanama yookaa taabota jinnii muka nama dhagaa duraan gabbaruu ture dhiisee waan isiin balaa irraa deemsisuu hin dandeenyeef summa idhaa khawwalahu ni'matan minhu duuba hoggaa rabbiin balaa san irraa deemsisee eegasii نعما يوكا كاننيك النف نسي ما كان يدعو إليه من قبل دررا إسات أرقمت تن إسئي جئي ربي آمته نئرام فتا يوكا ربي odoo balaa irraa deemsisee qananii isaan kennin yaammatu eega dararaa irraa deemsisee ni'maa isaaf kenne irraanfateeti waan duraan rabbii achitti gabbaruu ture sanitti deebi'ee gabbaree waja'ala lillaahi andaada waan san rabbitti qixxeessee yookaa qindeessee ibaada yookaa gabbar liyudilla an sabiilih karaa diin islaamarraa maqu'uuf waan islaamni rabbii tokkicha malee waa takka isaa wajji hin ibaadinaa je'uuf heera islaamaa jallisu'uuf takkaa heera islaamaa jalaa bayu'uuf san dalaga. قل تمتع بكفرك قليلا واننا مسنين جدت كفري تيت هنگ أمري تيت الراسي هفه أننئي الدنيا الرتي إنك من أصحاب النار أتي آخر أتي والرئب الداتي جئين أمس أكجتون أمن هو قانت si namni ibaada'aan dhaabbatu aanaa alleyl waytii halkanii hunda yeroo halkanii hunda saajidan waqo'ima kan dhaabbatee sujuudee salaatu يحذر الآخرة كان عذاب آخرة صدات ويرجو رحمة ربه kan jannata rabbii isaa kajeelu namni haalli isaa akkanaa akka nama waan san hin dalayneeti akka nama rabbitti kafareetii mu'minaa fi kaafirri rabbi biratti walqixaa walqixaa miti jechuu قل هل يستوي الذين يعلمون وان جت ور وار ربين ارجما إسا محمد رتبو سبيخ كان وان إن دفين مرتي حق آبيخ فيه والذين لا يعلمون ور وان سنهم بين والقطع بكم سافي wallaalli beeka'aa fi wallaalan walqixaa ji'iin walqixaa miti jechuu innamaa yatadhakkaru ulul albaab inumaa namni gorfamu warra aylii yookaa lubbuu qabu قل يا عبادي الذين آمنوا وأن أمتك يتنجت ربين akki isiniin je'u yaa gabrootan kiyya yaa warra natti amane ittaquu rabbakum rabbii keessan sodaadhaa sodaa rabbii itti fufaa azaaba isaa sodaatuu jabeessaa dubbii isaa akkaan dhagayu'uun dalagaa akkaan tolchu'uun. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والرئيس نرى الدنيا تنرت دلقات الشيء باد ربي دلقيف جنتات آخر التجرة يوبي تكت عبادة ربي تلشتني دلقودة أبدا بكبرا لا لا لا لك وأرض الله واسعة دتشير ربي بل أودا ديمادا بك دين كيسن اتجابيسو دنديسنتي هجرا بيا زمن نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو بك نبي جرتي قدان دركما أمو إيجا إسانتي biyya islaamarraa hin godaanan obsaniiti islaama qabatan keessattuu yoo biyyarraa godaanuun biyya onsite innamaa yuwaffa saabiruuna inumaa warri ibaada'aa fi bala'arratti obsee dili irraa obse ajrahum bigayri hisaab galata isaanii likkeessu'uun mal'etti safarri'iin mal'etti miizaanan mal'etti kennaman qul innii umirt wanni jettu an wannin itti ajajame an acbuda allaha rabbi ibaadu waan inni jedhu dhagayu mukhlisan lahu ddiin diin kiyya isaaf qulqulleessee kanin waanin dalagu fuula isaatii je'ee dalagu kanin waa takka isatti hin qixxeessine وأمرت لأن أكون أول المسلمين أما اللي نما أمتك نرى در درسو amane yookaa islaamaye tay'uttan ajajame ji'iin قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أما أكجت أن يون ربي كيت دلاي عذابني قيا قد أن تقؤن صدات جئين قل الله أعبد مخلصا له ديني akki jettuun an rabbin ibaada diin kiyya waan rabbin tahin ibaadu irraa qulqulleessetan rabbii kiyya ibaada gabbara faacbuduu maa shi'tum min duunihi isin waan feetan rabbii achitti gabbara eega karaa jallinaa beeka'aa filattanii qul inna alkhaasiriina ammas akki jettuun warri khasaaraa guutuu khasaarame kan badii hambaan qabne bade alladhiina khasiruu anfusahum isaan warra kafaree jannata dhabee lubbuu ifii dhabe jannatarraa hoongessee wa ahliihim yawma alqiyaama ammallee warra nama isaanii dhabe guyyaa qiyaama'aa maalif nama jannata seenu hundaafuu rabbiin aalii godhee jira namni ibidda seenu nama san hunda dhaba takkaa namni kafare lubbuu isaa galaafate warra isallee galaafate khasaare yoo kafaranii wajji azaaba seenan ammoo yoo amananii jannata seenan isaan dhabee khasaarame jechu ألا ذلك هو الخسران المبين دقيا خسارا همتون ملأتون دان قان أمن خسارة جركنات وان زلالمي إبدخيس تأنيف لهم من فوقهم ظلل من النار إسان قنبسا إبدات إسان قباجرة ومن تحتهم ظلل إسان جلس قنبسا إبدات جرة قنبسا تيون نما إسان جلاتف أمو إساني أفاد مالف إبد إبد أذابا من جلا قبآتك أبا kan kanaa gombisa'a kaanii afa'a manni ibiddaa akkuma walirra jalaatin walirra hama ذلك يخوف الله به عباده إبدسن ربين جبروت إسا ور إسات أمنين صداتشسة أكا irraafifamaniif yaa cibaadi fattaquun yaa gabrootan kiyya na sodaadha'a waan azaabatti isin geessu ifirraa eega والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ورسنما يوكا تابوت إباد أرى فقاته وأنابوا إلى الله gara rabbii isaanii garagalan lahumul bushraa waan isaan gammachiisutu isaaniif jira addunyaa fi aakhiraatti fabashshir cibaad gabrootan kiyya warra tole gammachiisi الذين يستمعون القول إسان ورّا waan je'amu dhaggeeffatee waan dhagayan sanirraa fayattabicuuna ahsana kan irra gaarii qabatanii itti dalagan isaan warra waan dhagaye gaqqabee laalee hamaa fi gaarii adda baree gaarii fudhatee hamaa dhiisu isaan warra hadiisa fi qur'aana dhagayanii itti dalagan irra caalan jechaa qur'aana qur'aana rabbiiti irra gaariin qajeelloo qajeelloo nabi muhammadi nageenyi isarratti haa jiraatu ulaa'ika warri waan dhagayeerraa waan addunyaa fi aakhiraa isaanii tolu qabatee waan kaan dhiisu alladhiina hadaahumullah isaan warra rabbiin qajeelche wa'ulaa'ika isaan jecha gaari'ii fi hamaa adda beekan kan gaarii qabatanii hamtuu dhiisan sun hum ulul albaab isaani warri aylii qabu kan lubbuu qabu afaman haqqa calayhi kalimatul cadaab si nama jechi azaabaa itti murame kan rabbiin azaabanan isaan guuta je'ee warra dhiyana ibiddaa tayu irraa lakkaawee dabarse afa anta tunqidhu man finnaar ati nama san ibidda keessaa baasuu dandeessaa hin dandeessu jechu'u akkana jechuun nama jallina ibidda isa geessu keessa jiru qajeelchitee akka nagaya bayu godhuu hin dandeessu jechuu laakin alladhiina ittaqaw rabbahum ammoo warri rabbi sodaatee waan inni je'u dhagayee dalagu isaan warra ibidda jalaa nagaya bayee jannata seenuu لهم غرف من فوقها غرف مبنية إسان من من قبار التجارة مكأبا فوقي ديرتو فاين جارا تجري من تحتها الأنهار كان مننسا هندجل لقياء وعد الله سن waan rabbiin mu'minaaf baallama seenee dhufuun ooluu argatu'uuf taa'an takka argatuun oolan laa yukhlifu allahu almiicaad rabbiin waan baallama seene hin diiguu ni guutaa alam taro si hin beeyne hin garree anna allaha anzala min assamaa'i maa'a akka rabbiin bishaan samii'ii buusee fasalakahu yanaabiica bakka irraa bayu yookaa maddu seensise fil ard dachii keessa kaayee kan achirraa lagooti'ii fi ijji baatu yookaa burqitu ثم يخرج به زرعا كان eega bishaan san buuse midhaanin magarsu mukhtalifan alwaanuhu bishaanuma tokkicha saniin mayra bifti isaa adda addaa bareedaa thumma yahiiju kan eega sanii mayri sun goggogu fataraahu musfarraa kan isaa garagalee daalachoomu gartu eeguma gurraacha takkaa magariisa ta'uu ture summa yaj'aluhu xuxoomaa kan eegasanii caccabsee hoshoshommeeysu haalli addunyaa haala mayra kanaati fakkaata daftee dhabamuu keessatti wanni rabbiin kana dubbateef gabroota isaa akka addunyaadhaan hin dagamne godhu'uufi inna fi dhaalik waan dubbannee dabarsine san keessa la dhikroo gorsaatu yaadachiisatu jira li'ulil albaab warra aylii qabuuf isaan waan saniin. tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaa beekan sanumaan haalli namaatis akkasii beekan afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam si namni rabbiin qoma isaa banee bal'isee islaamni seenee keessa qubatee qajeele فهو على نور من ربه كان إفا ربي بكم سيسرجه نمني أكناكن أكنم ربين قوم إساج أفي إيماني خراسين أبي إني dukkana kufri'ii keessa jiruuti akka tokkoo miti jechuu فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ورك قلبين إساني ذكري رب الرا قوي ديف لقى عذاب تجرى ور قرآنك إبلو ديف عذاب تجرى أولئك في ضلال مبين إسان جلنا ملأتا كيس جرًا الله نزل أحسن الحديث ربين الرجالة الرجاري الربريدة دبئيت بوسه كتابا قرآن وان دبين مرة إستك التايهن جره متشابها كان قرين إساء قري فكاتو bareedumina jechaati fi macnaadhatti illee masaaniya kan dubbiin gorsaa tan heeraa yookaa halaalii haraamii isa keessatti deddeeffamtee dubbatamte kan naman hiffifne taqsha'irru minhu kan hoggaa inni azaaba dubbate. suukannaayu yookaa sodaa keessa rifatu yookaa hollatu juluudu alladhiina yakshawna rabbahum qaamni warra rabbi sodaatuu gogaan isaanii walitti butamu ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إيجسي hoggaa waan rabbiin mu'minaaf qopheesse qara'an qalbiin isaanii gatteessi qalbiin isaanii zikirii rabbitti qajeelti sodaan hoggaa aayata azaabaa qara'an itti dhuftee qaamni isaanii walitti butamee goggoge hoggaa aayata rahmataa qara'an. irraa deemeti takkaa deemteti gammadanii qaamni isaanii hiikkatee laafa dhaalika hudallah qur'aanni sun takkaa kun qajeelloo rabbiiti waan inni namaan qajeelchu yahdii bihii man yashaa nama fedhe rabbiin qur'aanan qajeelcha nama qajeelchu'uu fi jallisuun harka rabbiiti jirti. ومن يضلل الله نما ربين جلسه فما له من هاد نمني ربي أجت إسك أجيلشو هنجر أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة سنمني قياك يا مآفول إسات ibidda hamaa ifirraa dhoowwu'uuf kattaafatu hoggaa harki isaa mormatti ol hidhamee ibiddatti darbamu bakka harkaan ibidda ifirraa qabu fuulan ifirraa qabu namni kun akka nama ibiddarraa nagaya bayee jannata seenetii. akka tokkoo miti waqiila lilzaalimiina wanni kuffaara ummata kanaatiin hoggaa isaan ibidda seenan je'amu ذوقوا ما كنتم تكسبون جزاوان الدنيا الرت دلقوا ترتنيد أن أما قبدا جتشو كذب الذين من قبلهم ummanni kuffaara nabi muhammad kijibsiise dura dabre ergamoota isaanii kijibsiisanii jiran hoggaa ergamoonni isaanii azaabatu isinitti bu'aa amanaa je'een azaabni nutti bu'u hin jiru je'anii dhugo oomsuu didanii fa'ataahum alcadaabu duuba azaabni isaanitti dhufe من حيث لا يشعرون جمع إسان إران التلفاهن إيجنين تكايو هن هرجنين فأذاقهم الله الخزي دوب ربين عذاب في إكين إسان تنتمسيسه في الحياة الدنيا الدنيا الرتي بوجيم أوفي أجيفم أوفي uumaa isaanii jirjiiru'uun walacadaabu alaakhirati akbar ammoo azaaba aakhira'aatu azaaba aakhira'atti isaanii qophaayetu kan addunyaa irratti isaan tuqe kanarra akkaan gudda takkaayuu hama law kaanuu yaclamuun silaa odoo akkas beekanii ergamoota rabbii kijibsiisanii hin kafaran. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أجمان قرآن كان كيستي فكيسا هندرا ولتك أبن نماف إبسنه فكيسا دبئي دبنه dubbiin ma ibsine lacallahum yatadakkaruun akka gorfamaniif takka yaadataniif akka wallaalan kufrii keessa hin buuneef qur'aanan carabiyyaa qur'aana afaan arabaa kan isaan beekaniin buufne gayra dhii ciwaj kan dubbiin isaan namatti wal hin fakkaanne kan dubbiin isaa wal hin diine lacallahum yattaquun akka waan qur'aanni je'u beekanii kufrii sodaataniif jecha ضرب الله مثلا ربين نما رب التواك انديس في نما تكما ربي يادوف fakkeessaa godhee jira ma'anaan kana maymaaka kana yookaa fakkii tana ummata keetiif dubbadhu haa amananii fakkiin hunoo tana rajulan fiihi shurakaa gabricha tokko kan namni hedduun wajji qabu yookaa waliin qabu mutashaakisuun jarri walitti qabu sun warra haala hammaatu kan tokkoon isaanii namaan wal hin taane warajulan salaman lirajul ammas gabricha namni tokkichi qofti qabu hal yastawiyaani masalaa fakkeessa'aaf jarri lamaan wal qixaa gabrichi nama hedduu haala hammaatu khaddamuu fi kan nama tokko qofa khaddamu walqixaa walqixaa miti kan nama hedduu khaddamu yoo namni khaddamu hedduun sun waytii takka keessatti waan adda addatti isa ajajan ni dhama'a kun fakkeessaa nama rabbii tokkicha dhiisee rabbii hedduu ibaaduti. ammoo gabrichi nama tokko qofa khaddamu fakkeessaa nama rabbii tokkicha qofa ibaaduti jarri lamaan wal qixaa miti alhamdulillah faarunta rabbii yookaa waaqa tokkichaati bal aktharuhum laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun kuffaaraa azaaba itti achi deeman hin beekanii tanaaf rabbitti waaqindeessanii rabbii hedduu gabbaran innaka mayyit ati yaa ergamaa kiyya muhammad ni duuta wa innahum mayyituun isaanis ni du'an wanni aayanni tun buuteef kuffaaratu muhammad maan duune irraa hara baafannaa jedhe ثم إنكم يوم القيامة eega duutanii isin hundi guyyaa qiyaama'a cinda rabbikum takhtasimuun rabbii keessan duratti waan wal gootan wal himattan darsiin hiikaa qur'aanaa tan dhibba sadii fi soddomii torbeysoodhaa hangan darsii tanaan juuzni diidamii sadaffa'aa dhuma darsii dhibba sadii fi soddomii saddeetii فمن أظلم ممن كذب على الله نما خجب رب الرخاير ما أينما نمني أبو يوكا دلي تكا بليسا دلقه نمني إسر دلي دلقه هنجر جتشو خجب رب الرخاير ربين فكاتاك أبا هريا إلموك أبا جتشو sun waan inni hin qabne irra kaayuu je'ama وكذب بالصدق إذ جاءه أما اللي أين نمني نما أغاخ جبسيسه كان هقاد أغان اتدفته كيبلو ديديد دي بسرة شبو يوكا دلي دلقه namni isarra dilii yookaa cubbuu dalage hin jiru jechuu dhugaan inni deebise kijibsiise aayata rabbiiti qur'aan nama qur'aanni irratti bu'e kijibsiise inni nabi muhammadii nageenyi isarratti haa jiraatu. namni kijiba rabbirra kaaye kan waan rabbiin hin qabne waan rabbiin hin malle je'ee qur'aana fi nabi muhammad kijibsiise irra hamaa nama dilii dalageeti inni kaafira je'amaa warra ibiddaati alaysa fi jahannama maswan lilkaafiriin warra ibiddaa kan rabbitti kafareef jahannama keessa bakkeen kuffaarri qubatu hin jirtu ni jirti jechu والذي جاء بالصدق إني أقآن قرآنا رفه سنة بمحمد نجيني إسرتها جراته وصدق به كان ormi mu'minaa isaa fi qur'aana illee dhugoomse ulaa'ika humul muttaquun isaani warri rabbi sodaatu kan rabbitti waan qixxeessine yookaa hin fakkeessine waan jaalatan hunda ربي إساني براقبا ذلك جزاء المحسنين سن قلت ور لبو إفيتف توليتي ربي إسات أمنؤون نبي إسا جل ديمؤون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وأن ربين وانفت أن إساني كنف akka dillii isaan dalagan yoo jiraatte isaanii araaramee ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون جزاء يوكا قلتا وان إرقاري إسان دلقني إساني كنوفي أليس الله بكاف عبده سربين كان gabricha isaa muhammadii fi nageenyi isarratti haa jiraatu kaanille'ee gayuu miti ee ni gayaaf namni rabbii isa uume gooftaa haqaa kana qabu hin rakkatu irkoo biraa hin barbaadu ويخوفونك بالذين من دونه يا إرجماخ يا محمد أرمي كفارا والربي أتشت جبرا سنين سنما يوكا تابوتا يوكا نما يوكا جنئين سسوداتشسا مخنن تئبان سجبسا سمراج جنين تجبروا si miiti si ajjeefti je'anii jarri waan kanaan si sodaachisu sun dhugumaan jallate rabbumaatu jallina itti muree keessatti dhiise isaan badii filannaan ومن يضلل الله فما له من هاد نما ربين جلسه نمني إسك أجيل هنجرو ومن يهد الله فما له من مضل أكسما نما ربينك أجيلش نمني إسا جلس هنجر أليس الله بعزيز سربين واكني كان واهند إنجفت كان واتك إسهن إنجف النامتي إيجتشو ذي انتقام سي waaqni kan nama isatti balleesse yookaa nama ergamoota isatti balleesse qixaaxuu miti kan biiluu yookaa gadoo irraa bayuu miti ee jechuu wala'in sa'altahum yoo warra muka yookaa taabota gabbaru kan nama akka isaatiin ربي يوكا إلما ربي تجئو قافت من خلق السماوات والأرض أين نمن سمئي في دتشي ومجتي قافت ليقولن الله ونجأني سيديبسا ربي يوكا واك أتوكج نمامتي جن إيمتي مكامتي waan nuti gabbarruu miti siin je'an qul wanni jettuun afara'aytum maa tad'uuna min duuni illaah mee waan rabbii achitti gabbartan kanarraa naa odeessa in araadanii allaahu bidurrin yoo waaqni waa hunda uume sun dararaa yookaa waan hamtuu natti buuse yookaa naan fedhe هل هن كاشفات ضره دقان مقن ون اسن جبر تنسن بلا واك آسا نرى ديبفتي نفرتي هم فرت جتشو أو أرادني برحمة تكا يو واكني سمئي دتشي أومي وان قاري ناكنه rahmata naa godhee qilleensa naa kennee halkanii guyyaa naa kennee nyaataa dhugaatii naa kennee fayyaa horii harkaa miila ijaa gurra ammallee waan biraa naa kennee na qananiise hal hunna mumsikaatu rahmatee wanni isin waaqaa yookaa rabbii achitti gabbartan sun rahmata rabbii narraa qabdii hin qabdu jechuu qul hasbiya allah kannaaf gayu rabbii dachiidhaa samii uume an isattin irkadha alayhi yatawakkalu lmutawakkiluun warri waan itti irkatu barbaadu hundi isumatti irkataa an gara nama rabbii xiyya hin tayinii hin mil'adhu ji'iin qul ammas wanni ummata kee warra sitti amanuu dideen jettu يا قوم اعملوا على مكانتكم يا أمة خيّة إسن haaluma irratti jirtanitti dalagaa dalagaa teessan oofaa inni caamilun anis haaluman irratti jiruttan dalagaa tiyya oofaa fasawfa taclamuun duuba beeku'uuf jiraattan man ya'tiihi cadaabun yukziih nama addunyaa tanarratti azaabni isa xiqqeessu itti dhufu ويحل عليه عذاب مقيم أما اللي نما عذابني زلالمي إيه قياك يا ماء اتبؤ يوكا مرم بيك أوف تيسني دوبة كفارة ربين قيال لبدري بلا اتبوسي كان أجيفمي أجيفمي كان بوجيمي booji'amee xiqqaate aakhiraatti azaabni zalaala mi'ii isaan eeggata innaa anzalnaa calayka alkitaaba linnaas yaa ergamaa kiyya nuti qur'aana namaan qajeelchu'uuf jecha sirratti buufnee jirra bilhaqqi haqaan dhuga'aan faman ihtadaa duuba namni qur'aana kanaan qajeele falinafsihii lubbuma ifiitiif qajeele waman dalla ammoo namni qur'aana kana qeebaluu didee jallate فإنما يضل عليها لب ما إفت جلته وان قطعني إسا مدتوف وما أنت عليهم بوكيل أتي إيمان درك إن قلبي إساني سينسس أتي وكيلامتي وبئيمتي واني سرجر إيمانتي أجيل أتي نما يا مؤملي أجيلو إسان كيستي أوم أومتي كان سنهركاك أبو ربي الله يتوفى الأنفس حين موتها ربين نفسي هقا يرون إسين الدنيا الرجلات أوف قد أمتيف رمتي نما كيسا فودة والتي لم تمت أكسما لبو يرون إسئيهن أمن اللي rabbiin nama keessaa fuudha fi manaamihaa hoggaa isiin raftu rabbiin lubbuu nama umriin isaa dhumtee keessa fi gubballe'een keessaa fuudha tanaaf cal'ifti hanga if quba hin qabne takkatti hanga hin sossoone takkatti akkasuma rabbiin lubbuu nama umriin isaa hin dhuminii keessaa fuudha haa ta'uu gubba'aan fuudha hanga if quba qabaatun dhabamtutti ammoo keessan keessaa hin fuune takkaa hin fuudhu tanaaf sosso'iinsa fi hafuurri jiruun hafti. فيمسك التي قضى عليها الموت دوب ربين لبو لما نرى تن أمرين أمته إفبرتك أبا قامت ديبت هنگا قياك إيام أتي يوكاك أبر إتي ويرسل الأخرى أموت أمرين إسئيهن لمن قلك كسا قامت ديبته نمتشي if quba qabaata ni dammaqa ilaa ajalin musammaa hanga waytiin yookaa yeroon isiin duutu geessutti akkanumatti rabbiin keessaa fuudhee itti deebisa nafseen rabbiin hoggaa rafan nama keessaa fuudhu nafsee yookaa lubbuu beekomsaati ammoo ta hoggaa rafan nama keessatti haftu lubbuu jiru'uuti inna fi dhaalik waan dubbanne san keessa la'aayaatin gorsaatu raga'aatu jira liqawmin yatafakkaruun warra dubbii qaqqabee laalee aylifatuuf isaan akka rabbiin hoggaa rafan lubbuu namaa fuudhee deebisu akka guyyaa qiyaama'aa rabbiin lubbuu akka duritti namatti deebisu dandayaa takka dandayuu ni beekan haa tayuu kuffaarri san hin beeku waan dubbii qaqqabanii hin laallef أم اتخذوا من دون الله شفعاء إنما أرمي كفارا ربي أتشت أصنامني نشفعاء يادني رب الرا أرارا بربادا يادني قل أكي إسان جت أولو كانوا لا يملكون شيئا سئدو سنمني يوكاتابني kan waa takka shafaa'aadharraa shafaa'aadha fi waan biraa kan harkaan qablellee ta'e nu shafa'anii numa yaaddanii ji'iin walaa yaaqiluun odoo asnaamni yookaa taabonni kan isin isa ibaaduu hin beeyin. ammallee waan biraa kan hin beeynellee ta'e rabbi biratti nu shafa'a jettanii isin hin shafa'u ji'iin qul lillaahi shafaa'atu jamii'a shafaa'an hundi ta rabbiiti nama rabbiin waa shafa'i je'ee malee namni nama shafa'u hin jiru ji'iin lahu mulku samaawaati wal ard ربين إسا سمئي دتشي أوميك أبو ثم إليه ترجعون هند كيسا إيقدوتني قرا إساتي ديبتا دوبة إسن قافة وإذا ذكر الله وحده هقا كفار درتي ربين توكتش دبتمه رب ملي ربين براهن جرو hoggaa je'ame ishma'azzat ni dheeysiti ni qabamti walitti butamti jibbansa kees ni balfiti quluubu alladhiina laa yu'minuuna bilaakhira qalbiin warra aakhiraatti hin amannee وإذا ذكر الذين من دونه أموه قاون إسان ربي أشت قبرا dubbatamte hoggaa sanama yookaa taabota maqaan dhawame idhaa hum yastabshiruun ormi kuffaaraa ni gammadan aayanni tun nama teessuma zikri'ii hifatee teessuma taphaatii mirqaanu ni tuyxi qul akki jettu yookaa ji'i اللهم فاطر السماوات والأرض يا رب يا كسمئي في دتشي أوميك أبو كان وهرته اللالة عالم الغيب يا كوان مرة فقو بيخو والشهادة يا كان وان متئي بيخو أنت تحكم بين عبادك أتي dabrootan kee jiddu'utti firdii gootaa fi maa kaanuu fiihi yakhtalifuun waan isaan irratti wal dhaban keessatti duuba waan amanti irratti wal dhabanii siitu haqaa fi kaan adda baasa fi waan isaan itti wal dhaban keessatti haqatti na qajeelchi. si malee namni karaa haqaa nama qajeelchu hin jiru ji ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا warri rabbitti kafare odoo wanni dachi irra jiru hundi kan isaanii ta'ee ومثله معه أمس هنجستك سني وجك أباتني لافتدوا به سلا كننيت إثبتا من سوء العذاب عذابها مأرة يوم القيامة قياك يا ماء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون عذاب رب الرّ wanni isaan ni garraa hin herregin takkaayuu hin yaadin isaanii mul'ate. وبدا لهم سيئات ما كسبوا دلقان همتون إسان دلقان إساني ملأت تك كفرئي تك ولي ربي ميدؤ هقا ون إسان دلقان هندي كتبمتي الرفدمت وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عذاب إسان الدنيا أردت هنجر جأني خجبسيس وترا إسانت بؤه إسانت مرسه جرى اتجلابيا هنكبا فإذا مس الإنسان ضر المنما تكيو درران تيته rakkoon tuyxe dacaanaa nutti iyyata nu yaammata thumma idaa khawwalnaahu nicmatan minna duuba hoggaa dararaasan irraa deemsifnee nicmaa yookaa qananii kennineef qaala innamaa uutiituhu calaa cilm wanni inni je'u wanni rabbiin qananii tana naa kenneef anaatu haqa godhataa beeketi takka beekumsa kiyyaanin argadhe je'a rabbiin akki je'e bal hiya fitna dubbiin waa akka inni je'ee miti qananii isaa kennuun isa mokkoru'uuf galata nuu galchamoo hin galchuu laalu'uufi. ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو أنانين ما كنون مكرئي لينجسا الرهدون نما هم بيخني تناف هقا ربين اتبل إسه قوكا بدا قد قالها الذين من قبلهم هقاك أنانين ما كنني beekumsa kiyyaanin argadhe rabbiin na jaalateeti naa kenne jechuu namni amma je'e namni amma je'u kana warri isaan duraa kan qananii isaanii kennine je'ee jira kan akka qaaruun kan ummata muusa irraa ta'e. kan horii guddaa isaa kenninaan beekumsa kiyyaanin argadhe je'ee haqa yookaa zakaa irraa baasuu didee namatti boone inni warra misraati famaa aghnaa canhum maa kaanuu yaksibuun duuba horiin isaan walitti qaban isaan hin fayyanne fa'asoobahum sayyi'aatu maa kasabuu gaddaafan takka jazaan balleessaa isaanii isaan qabdee badan dachiin liqimsitee والذين ظلموا من هؤلاء ور أما جر الرايس نمني أكست ربت كفريوكا بل ليس كان أكا كفار قريشئي سيصيبهم سيئات ما كسبوا بلان بليسا إسان دلغني إسان تقؤوا تيسي وما هم بمعجزين إسان كتات أكين جلاهم بيان دوب ربين كفار قريشئي كان أكستك أوكتي بلا بلا أمت ترببوسي eega nabiin hijiraa keessaa bayanii eegasii irraa deemsisee quubse akka gorfamaniif haa ta'uu isaan hin gorfamne awalam yaclamu si warri hoggaa waa argate beekomsa kiyyaanin argadhe je'u hin beeyne أن الله يبسط الرزق لمن يشاء akka rabbiin nama fedheef rizqii bal'isu odoo heelaa hori'iin argatu beekullee baatee odoo aylillee dhabee odoo kaafirallee tayee isa mokkoru'uuf galata naa galchamoo galata waan isaa kenninee galcheeti itti amanamoo hin galchuu laalu'uu jecha kennuuf hin beeyne wayaqodir ammallee akka rabbiin nama fedhetti dhiphisu hin beekanii akka obsuu fi kaan laalu'uu jecha odoo humna wahiin argatu aylii wahiin butatu qabaatelleedha tanaaf jecha. rizqiin harka rabbiiti jirti kenna'aa fi dhoowwatuun nama mokkoru'u rizqii bal'isu'uu fi rakkisuun waan rabbiin nama jaalatu'uu fi jibbuu beeysisuu miti waan rabbiin waan malu dalaguu beeysisu maalif rabbiin nama garii itti dhiphisuun ni miidha jechaa beeka nama garii itti bal'isuun ni miidha jechaa beeka inna fi dhaalika la'aayaat waan dubbanne san keessa gorsaatu ragaa tokkummaa rabbiiti fi dandeeytii isaa beekomsa isaatitu jira liqawmin yu'minuun warra aayata rabbii dhugo oomsu kan aylii qabuuf isaantu aayata rabbiirraa bu'aa argataa isaantu bal'inni rizqi'ii hogiin jallinatti nama harkisuun ni mala hogiin rizqii namatti rakkisuun khayri'itti nama harkisuun ni malaa beekaa. darsiin dhibba sadii fi soddomii saddeetii hangana darsii dhibba sadii fi soddomii sagaltamoo qul yaa ergamaa kiyya gabrootan kiyyaan akki jettu yaa cibaadiya alladhiina asrafuu calaa anfusihim yaa gabrootan kiyya yaa warra dilii dalagee ifirra dabarse asrafuu jechuun wasanaa yookaa likkii dabarsan jechu'u gosa dili'ii hedduu dalaganii laa taqnaxuu min rahmatillaah rahmata rabbiirraa garaa hin muratinaa dilii hedduu dalayne rabbiin nuun araaramu jettanii gara rabbii deebi'uu hin dhiisinaa inna allaha yaghfiru dhunuuba jamiica rabbiin keessan nama iimaana qabuuf takka amaneef dilii hunda dhiisaa ni araaramaa fi irraa haqeeti akka waan takkaa dilii hin dalaginii godhaa gara rabbii keessanii dheeysaa إنه هو الغفور إذا كان دلينا ما أرارمؤون يا ممي الرحيم كان رحمتنا ما قدودا بيكمي وأنيبوا إلى ربكم قال ربي كيسني دبئا دلي إيسا وأسلموا له دلقات هيسا ربي قل قل ليسا isumaa jecha waan dalaydan dalagaa nama garsiifatu uufii miti isi'iin boon uufii miti niyyaa gaari'iin yaada gaari'iin yaada tola'aan dalagaa gaarii hundatti daddafaa min qabli an ya'tiyakumul cadaab odoo azaabni isinitti hin dhufne yoo amanuu yookaa gara rabbii deebi'uu baattan ثم لا تنصرون yoo isinii hin amanin yookaa hin towbatin isinitti dhufe eega inni dhufee nama isinii tumsee azaaba rabbii isinirraa deebisu yookaa azaaba rabbirraa isin dhoowwu hin argattan واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم يا إلمان آدم irra gaarii waan rabbii keessanirraa isinitti bu'ee irra caalaa nabiyyoota irratti irra caalan nabiyyoota nabi muhammadii irra caalan waan rabbirraa namaaf bu'ee qur'aana ajajni kun kan nama dur dabree fi kan nama amma jiruu fi kan dhufaa jiru hunda qabatu tanaaf rabbiin ambiyoota fi ummata isaanii hundaan yoo nabi muhammad yoo nabi muhammad dhaqqabdan itti amanaa je'ee baallama seensise silaa odoo dhaqqabanii hundi itti amana tanaaf jecha warri ummata durirraa hafe. warri ummata durirraa hafee jiru ambiyoota tayuu kan akka Iisa'aa Iliyaas nama ambiyoota hin tayin tayuu kan akka Khadir nabi Muhammad jala deemanii qur'aanatti dalaguutti ajajaman akkasuma. irra gaarii waan nu buufamee jala deemuun waan qur'aanni itti nu ajaje dalaynee waan inni irraa nu dhoowwerraa dhoowwamu milkiin addunyaa aakhiraa qur'aanatti dalaguu keessa jirti tanaaf rabbiin irra gaarii waan rabbirraa isinii bu'ee jala deemaa itti dalagaa. akka irra gaarii waan jaalattanii argattan jedhe min qabli an ya'tiyakumul cadaab odoo azaabni takkaa balaan isinitti hin dhufne baqtatan dingatatti hatattamatti wa'antum laa tashcuruun isinii ifirraa quban qabne isinii waytii inni dhufu hin beeyne tanaaf jecha دلق أتددفا أن تقول نفس يا حسرة أدو ويتين دبرتي عذاب نتفي يا شيناتي يجتي لبون تيسا قبا إفهنشنين على ما فرطت في جنب الله مالفا إبادا ربي قلوا أولي تكايوت إيسي وإن كنت لمن الساخرين أن ور الدين ربي كتاب إسات ستيء تره جت أو تقول تكا أدو لبون تيسن جنة لو أن الله هداني أدو ربين أدو سلا ربين إبادأتنك أجلشي أجيلي لكنت من المتقين silaa warra rabbi sodaatee azaaba jalaa nagaya bayuu haqa godhaterraa hin taya hin jenne aw taquula xiina tara alcazaab takkaa odoo lubbuun teessan hoggaa azaaba ijaan garte hin jenne law anna lii karra odo'on addunyaa irratti deebi'uun naaf jiraatee فأكون من المحسنين سلا ور أمن الران تيا هن جنة ibaada'atti daddafaa balaa qoda jaa'atka aayaatii duuba rabbiin akki je'een dhuga'aan qajeellon tiyya sii dhufte ergamoota kiyya sitti ergee aayata kiyya isaanirratti buusee fakadhabta bihaa duuba aayata rabbii kijibsiiftee wastakbarta itti amanu irraa if guddiftee wakunta min alkaafiriin warra rabbitti kafarerraa taate ar'a ifuma komadhu malee nama hin komatin ifii dabanii rabbin sakkabanii ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله guyyaa qiyama'aa warra rabbiin ilmoo qaba hiriyaa qaba je'ee kijiba rabbirra kaaye ni garta wujuuhuhum muswadda isaanii fuulli isaanii gurraachome sababaa waan hin jirre rabbirra kaayaniif odoo addunyaa irratti hangamuu addaataniif yookaa diimataniif أليس في جهنم مثوى للمتكبرين سي إبد جهنم كيس بكين قبة ور إيمان الرائف قدسيف هنجرتو نجرت جتشو وينجي الله الذين اتقوا ربين والرئيس صداته إسات أمنه إبد جهنم الرا نجايا باسه بمفازتهم بك ملكي أنني إساني إسان جيسي سن جنة لا يمسهم السوء كان ونهمتون إسان هنتوين إيه ولا هم يحزنون أما اللي إسان هرفة وني قلبي إسان شبسو إسانتهن أرقمت وان وان فتن هند أرجتنيف الله خالق كل شيء ربين كان وهند أومي وهو على كل شيء وكيل إسات وهندت وكيلة يوكا وبي إسات وان فتن أكا فتت اتدلق له مقاليد السماوات والأرض فران يوكا مفتاحن bakka rizqiin teessuu dachii samii keessatti bakkeen roobni yookaa mayri taa'u harka rabbiiti jirti kan isaati isa malee kan waan sanii fi kan birallee qabu hin jiru والذين كفروا بآيات الله والرآية ربي قرآنا مرم أولئك هم الخاسرون isaan warra gaaga'ame yookaa bade ormi kuffaaraa wanni nabi muhammadiin je'e mee sanama keenya nu wajji gabbari nutis sii wajji rabbii kee gabbarraa jennaan rabbiin aayata buusee nabi muhammadiin akki je'e قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون سي وربهن تين عباد أتي نيامتني يوكا نأججني يا وروان بينه جئين جئيني وان إسان جأن تغيو dhab'utti ajaji kun waan mu'mina hundarratti jiru maalif wanni rabbiin waaqni nabiin akkas je'eef nu gorsu'uufi ولقد أوحي إليك يا إرجماخ يا محمد ربين قرآن سرت بوسي أمسسي إرجاجره وإلى الذين من قبلك أنبيوت سدرا لإف تاميجرا تامس أكجؤ لئن أشركت يا إرجماخي يو بجي ربت وإنديستي ilmoo qaba jettee layaxbaxonna camaluka dalagaan gaarin ati dalayde hundi si duraa baddi ولتكونن من الخاسرين آخر أتي ور خسار مراتات بل الله فاعبد أتي رب ما تكتش جبري وتكلي إستهن إتئسني وكن من الشاكرين ربي كي كان واهن دانسك أنا نيسه نبيي سيقول إيه waan kuffaarri dalagu hundarraa si qulqulleeysee ibaadaa isaa si qunnamsiiseef galata galchi wamaa qadaru allaha haqa qadre ormi kuffaaraa rabbi waan guddifne guddina waaqaa waan beeyne kan isaa fi dhagaa walitti qixxeessanii waan rabbin tahin akka rabbitti ibaadan takkaa gabbaran. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كان قياك يا مآدتشين بل أنتن هرك إساء يوكا إر إساء كيس جرت كان mootummaa isaa keessa jirtu wassamaawaatu maxuyyaatun biyamiini kan samiin guddoon maramtu dandeeytii isaatiin walitti qabamtu duuba rabbii humna akkanaa qabu mukaa fi dhaga'atti taabotatti qixxeessanii isaan rabbi hin beeyne waaqa hin beeyne ammoo mu'minni rabbii isaa ni beeka rabbi beekun inni takkaayuu waaqni waan guutuu ta'e hundaan wassafamaa waan ir'uu ta'e hundarraa qulqullu'uu yaadu. waa takka waaqa hin fakkaatu waaqni waa takka hin fakkaatuu yaadu subhaanahu wa ta'aalaa ammaa yushrikuun rabbiin waan kuffaarri itti qindeessurraa yookaa itti fakkeessurraa qulqullaa'e wanufiqa fissuur garriin lammeeysa'aa hoggaa afuufamte فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله واني دتشيد في سمي كيس هندي ندمتي والربين أمو أبو فتمالي كان أكا حور العين إي جبريل ميكائيل إسرافيل إزرائيل jarri afran eegaa namni hundi dhumee dhuman kan booda du'u jibriili dura israafiili fi miikaa'iilitu du'a izraa'iilitu lubbuu isaanii fuudha eegasii rabbiin izraa'iilin du'i je'a eegasii jibriilin du'i je'a ni du'aa. rabbii tokkicha malee wanni hundi ni dhumti waan rabbiin irraa fooye malee garrii lammeeysa'a tana dura garrii duraatu jira takka garrii biraatu jira isiin tadachii sossooftu ta gaara deemsiftu ta aduu martu ta urjii harcaaftu ta bahara bobeessitu odoo namni jiruu tan isiin ulfaa ulfa darbitee isiin hoosiftu ilmoo dagattu ammoo garrii lammeeysa'aatiin namni dudda dachi irra jiru ni dhuma ammoo warri qabrii keessa jiru kan akka ambiyootaa shuhadaa'otaa ni gaggaban nabi Muusaa malee waan addunyaa irratti gaafa rabbiin dubbise gaggabeef jecha ثم نفخ فيه أخرى eegasii garriin sadeessa'aa ni afuufamti eega bara afurtamaati tun afuufamnaan duumessi tokko arshii jalaa ka'eeti roobaa duuba lafee xiqqoo ijji namaa if dirqitu malee arguu hin dandeenyerraa qaamni namaa mayra hanga guutamutti. ammoo hoggaa guutame ruuhin itti afuufamti yoo warra duraan biyyee nyaattee qaamni dhume ta'e tanaaf jecha warri akka ambiya'aa faan mayru utti hin haajamu duuba hoggaa qaamni guutamee lubbuun itti deebite. qabriin irraa baqayxii gara dirree qiyaama'aa deemaa jecha'aatu itti lallabama fa'idaa hum qiyaamun yanzuruun duuba namuu wanni rabbiin uume marti yaa'aniiti dirree qiyaama'aa dhaabbatanii waan rabbiin isaan godhu eegan. وأشرقت الأرض بنور ربها دتشين هاروين نمني إلا آبة نور ربي إسانتين إفتي هقا هجابني الرافود أمي خلقين ربي إساني أرجو أكنا في أكنا ملئتي nuurri yookaa ifaan dirree takkaadachii qiyaama'aa ibsu ifaa adu'uutiin miti ifaa rabbiin gaafas uumu san warra rabbi arguutu argaa isaan warra rabbitti amane ووضع الكتاب gaafas kitaabni wanni namni hanga addunyaa irra jiru dalage keessatti katabamte. fidameeti achi kaayamaa doosen nama hundaa itti banamti gaafatamuu jecha wajii'a binnabiyyiin nabiyyoota hunda ni fidan washuhadaa warra ragaa bayus isaan nabi muhammadii fi ummata isaati kan ambiyootaaf ragaa bayan. akka isaan waan rabbiin isaanin erge ummatatti geessan maaliif kuffaarri hoggaa rabbiin ergamoonni kiyya diinaa kiyya isinitti hin finne je'een lakkii je'an hoggaasan ambiyoota fidanii ittin geessine je'anii gaafatan. duuba ee itti geessine je'an ragaan keessan akka isin itti geessitan eenyu je'eeti rabbiin ambiyoota gaafata odoo beekuu ambiyoota gaafata duuba ragaan keenya ummata muhammadi je'an duuba akkasitti ragaa bayaniif. hoggaa isaan ragaa bayan rabbiin waan isin dura dabre waan isin dura argame akkamitti beeytanii ambiyootaaf ragaa baatan je'aan duuba wanni je'aniin yaa rabbi ergamaa kee muhammad nutti ergiteeti kitaaba qur'aanaa irratti buuftee isa keessatti. akka ambiyoonni waan ati ergiteen ummataan gayan nu odeessite ati dhugaa dubbattaa akkasitti beeyne je'aniin hoggaasan nabi muhammad dhufee rabbiin ummata isarraa isa gaafata odoo beekuu darajaa ummata isaa mul'isu'uuf ummanni kee waan je'an keessatti warra dhugaa dubbatuu je'ee duuba nabi muhammad ummata isaatiif akka isaan dhuga'aan anbiyootaaf ragaa bayan akka isaan warra dhugaa dubbatu tayan ragaa baya waqudiya baynahum bilhaq duuba akkasitti haqaan firdiin waan rabbiin uume hunda jidduutti godhamti wahum laa yudlamuun kan isaan waa takka hin godda'amne hayni duraa ir'atu'uun cubbuun irra kaayamu'uun ووفيت كل نفس ما عملت لبون هندي جزاء وان دليديتي أرجتي خيري تاتو سوابا شري تاتو كتاتا وهو أعلم بما يفعلون ربين وان نمني هندي دلقو نبيخة هنجا إسئي بكا إسئي يرو إسئي akkaataa isi'ii isaatu uume silaa akkamiin wallaala tanaaf jecha raga'atti hin haajamu waan namni dalage beeku'uuf haa tayuu wanni rabbiin ragaa walirratti baasuuf hikma'aa fi sanirraa waan inni dalage waan inni dalage san isa beeysisee fudhachiisu. eega namni akka isaa takkaa humniti isaa waan inni dalagu gartee takkaa argee kan diduu hin dandeenye. وسيق الذين كفروا إلى جهنم ور ربت كفره إيغا فردين قدمتي قرأ عذاب جهنم درقئين أوفمن زمرًا tuuta tuutan hattaa idhaa jaa'uuhaa duuba hoggaa jahannam bira gayan yookaa dhufan futihat abwaabuhaa hulaan yookaa balbalti jahannam daddafteeti banamti torbanuu sun huxamaa jahannam lazaa sa'iir سقر هاوية جحيم تربنو بنمتيتي نمو تهك أقول سينا وقال لهم خزنتها دوب ورئ بالدائق وان إسان جئوا ألم يأتكم رسل منكم سي إرجمون خيسا كالربين إسن مرة إسنت إرجي إسنت dhufanii takkaa isinitti hin dhufne yatluuna alaykum aayaati rabbikum kanneen kitaaba rabbiin isinirratti buuse kan akka qur'aanaa faa isinirratti qara'an wayunziruunakum kanneen isin sodaachisan liqaa'a yawmikum haadhaa balaa yookaa azaaba guyyaa kana keessa agartan yoo amanuu baattan jarri akkanaa isinitti hin dhufne qaaluu balaa dhuga'aa nutti dhufan karaa rabbitti nu yaaman ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين haa ta'uu jechi azaabaa kan rabbiin namaa fi jinni'iinan ibidda guuta je'ee muree dabarse kaafiratti jigee itti ragga'ee tanaaf dubbii ergamootaa dhagayuu oollee kafarree dhiyana ibiddaa taane je'anii ragaa ifitti bayan qiila dukhuluu abwaaba jahannam hoggaasan itti lallabamee hulaa jahannam hundaan seenaa hubadhaa khaalidiina fiihaa isinii zalaalamii keessa taa'u kan hin duune kan irraa hin baane isaanin je'ama فبئس مثوى المتكبرين دوبة من ور إيمان الرائف قدس وهم آس جهنمي إبد جهنمي وسيق الذين اتقوا ربهم أمو ور ربي إساني صداته اتأمني ربي إساني أومسه ni oofaman suuta xixu'uun mal'etti ilal janna gara jannataa gara mana qanani'ii zumaroo tuuta tuutan hattaa idaa jaa'uuhaa duuba hoggaa jannata bira gayan وفتحت أبوابها جنة هلان سديتنو بنمته kan balbalarra balbala jannatarra dhaabbatee warri jannataa isaan eegu isaan guddisuu jecha isaan dabaaluu jecha waqoola lahum khazanatuhaa kan warri jannata eegu isaanin je'u salaamun calaykum nageenyi rabbii isinirratti haa jiraatu. xibtum toltanii waaqayyoon isinii tole fadukuluuhaa jannata kana seenaa qanani'aa hoolidiin isinii zalaalamii qananii tana keessa jiraatu duuba hoggaa akkasitti seenan milkooynee beekaniiti gammadanii qanani'anii وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده والنجأن قالن كان ربي بالمن قوتتي جنة نوكن بالم إسان أمس وأورثنا الأرض كان دتشي جنة نؤالتس يوكا نوهن أريسه نتبوأ من الجنة حيث نشاء كان جنة الرا بك فينك أبن جأن فنعم أجر العاملين قالني ور أمني وان قاريد لقي واتوليس جنتا وترى الملائكة حافين من حول العرش malaayikaa arshi'iin naannoytee gama hundaan itti marsitee dhaabbattu أجرت يا إرجماخي يا محمد يسبحون بحمد ربهم إسان تسبيح قرانيتي ربي إساني فارسا سبحان الله وبحمده جأني وقضي بينهم بالحق خلقي يوكا والربين أوم جد أتفردين يوكا مرتين قدمتي ور جنة ور ربت أمني جنة سيني ور عذابا ور ربت كفري إبد سيني وقيل الحمد لله رب العالمين ملائكا أما اللي ون برلين قلنك الربي وهند أومتي jetti faaruun jalqabaa fi dhumattillee tawaaqati jetti darsiin.